hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people lawyer ali will be saying a sunday igboho lawyer for nigeria my people Don't finally come outside to come talk a lot of things full ground my people He says sunday go send am say making tell a lot of yoruba people wey dem dey use sunday gboo name to dey do another rally e say make dem stop to dey use sunday gboo name say sunday gboo tell am say make dem stop to dey use im name and make dem respect im eh, family e say make dem stop to dey carry im eh, mama dey involve for di matter wey be say e dey for ground so e say im mama no know one no two about dis matter im mama no suppose to dey inside video wey dem dey bring im mama come aside, dey come dey ask am some question And the, uh, the lawyer see talk, say Sunday go talk, say they will stand for everything. He no talk, say make they no use in name. Uh, but for now, may they no use in name for rally. And may they no still use in name to go after government security and all those things. Say, may they no use until they fight all these Olokpa people or to they go against the law. For now, he said they will stand for everything. May they suffer though they use in name. And the lawyer said, they let us they understand. Say Sunday Igboho talk say He no get any spokesman for now He say anything wey be say person they tok say na him tok am e say me they disregard that kind of thing. He say no be in tok am e say for now people wey be say they be supporters they be lovers they be oduduwa people. May they do wetin may they chill for now and again may they no they use in name till dey do any rally and make they try not to involve in uh, involve in family make they leave in family out of this issue to go they carry mama come off for house una know say inside one video wey be say the new release after gomi visit the Igbo town wey be say they carry sunday Igbo mama go this exactly soundboard they talk say eh, sunday why gomi go come that place eh, why gomi no do this one and many many people sef still kick against that decision say why dem go carry sunday gboo mama go there to go dey make video sunday gboo mama wey be say e no dey for inside video ever since wey sunday gboo don dey do dis eh, agitation matter wey be say e dey agitate for oduduwa why be say na now wey be say e con dey for benin republic prison na dem go con decided to bring im mama in inside this issue if gomi come na the oduduwa people suppose come aside for this matter no be sunday igboho mama suppose come aside so sunday igboho lawyer come aside to come talk all this one so my people, my people, i go like make i read Waiting lawyer aliyu talk, where about sunday igboho the message where sunday igboho send that make e go tell the oduduwa people, the yoruba people, wey they use in name till do another rally my people. so i go like to read it for now make una understand my people, lawyer aliyu explained that igboho had instructed him that no one should come forward because of him or in his name. He appealed to people to respect his family and not invite his mother for public functions, adding that he has no spoke person for now and that anything that is said in his name should be disregarded, except the statement from his lead counsel. The statement read, There is time for everything, Chief Sunday Adeyemo, also known as Igbo Osha, is desirous of respecting those murdered in his house on that Black First July 2021. In that wise, he has advised against staging any demonstration or rally in his name for the time being. He will also like people to respect his family by not calling his mom out for any anything public. Igboho for now has no authentic mouthpiece anywhere. In that wise, people are advised to take anything said by anybody claiming to be from him with a pinch of salt. The, ex the ex e, exception is the exception is the statement by his leading counsel. Let's respect the dead. My people, una don hear wetin the lawyer talk, my people e say because many pipo dey release statement say na sunday gboo send dem say dem hear from sunday gboo na so sunday gboo give dem go ahead to come talk dis one to come talk dat one and at the end of the day we no dey hear a lot of people no dey see the proof but people go only come there to come talk say na sunday gboo na im send dem to come tell the public this one to come tell the public that one and now now it can't be like say the more that they do this agitation matter eh this oduduwa matter wey people they agitate for this oduduwa the more it can't be like say that they try to rob sunday Bo. name no be say sunday Bo himself no want this oduduwa say no one do this eh agitate for this oduduwa but at least involving sunday Bo family the mother they carry the mother they go into um, go they talk put for this oduduwa matter e no make sense because wetin happen to sunday go house e no go still good make dem go still do to the mother wey be say she don old so because the mother no go understand many things just the way the just the way the young people wey be say dem follow am for back take understand am so if inside the video sef wey be say sunday gboo mama sef come outside to come talk wey be say dem dey dey talk say make you talk put for inside this gomi matter a lot of people still go against dis eh, step wey be say these people wey carry am go there wey dem take say which statement wan come out from sunday gboo mama mouth which fight sunday gboo mama wan fight for this her age for now need if anybody wan do anything, god to do wey get to do with oduduwa dem need to comot sunday gboo mama for the matter at least if dem wan come outside to come talk about this oduduwa then it's okay and sunday gboo now to dey use his name to they do this oduduwa matter We be say sunday gboo never free for where he did. maybe sunday gboo lawyer still feel say he no dey okay because now in lawyer now im know the right thing for him. Now im know the right thing for him, and if something happen now we be say maybe any mistake happen I be anything happen for there back on arrest the people The people go talk say na sunday gboo na im send dem make dem come they do this rally so it is nice also for sunday gboo to clear his name although he no fit clear eh, his name by himself to come public to come do video because of the place wey he dey but im lawyer dey get in touch with am dey tell am everything dey talk to am for where he dey of course sunday gboo na im client e go get access to sunday gboo even if he no fit go see sunday gboo for inside that ewon but he go still fit talk to sunday gboo for phone so for the fact that the lawyer come outside to come talk, and i know say anything wey lawyer aliyu talk, and i know say lawyer aliyu na im dey fight for sunday gboo um, right from time for this move uh, um, after even before this Oduduwa people go uh, Sunday Igboho uh, eh, before the, uh, this DSS people go Sunday go out before they go arrest Oduduwa people for house Nine lawyer Ali will not be Sunday go lawyer for long time for there so anything where lawyer Ali Aliu come outside to come talk say sunday go nine send am na him be say na sunday Igboho na send am because him na sunday go lawyer if to say another lawyer come talk now people go talk say hmm maybe the lawyer na waiting day inside in Belen. na he just come outside to come talk wetin lawyer you talk na waiting sunday go send them. so if sunday go no send them, e no go fit come outside to come talk so my people ask me i come across this news na to say make i carry am come here to come share them with una alright my people, make una let me know what wetin una think for the comment section i would like to end the video for here and if una never subscribe make una subscribe so that I no go miss any latest gist we i the upload una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys my next video bye guys